significa, yeah.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kudusanga kuri interinete ku rubuga rwacu hariho wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no ku rubuga rwa facebook na youtube voa radiyo yacu hano i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi kandi mbahe ikaze mu kiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nongera mbaye ikaze inshuti banywanyi b'ijwi ry'amerika ikaze mu kiganiro kuri radiyo yanyu n'ikiganiro muri isanga uyu munsi twabatumiriye umuryango child like others mu cyongereza mu kinyarwanda bisobanuye umwana nk'abandi ni umuryango ufite icyicaro i rusaka muri zambia ufasha abana bagendana ubumuga ugamije kubereka ko nubwo bafite ubumuga ariko bashoboye reka rero ntabatindiye twakire umwe mu bashinze uwo muryango akaba n'umuyobozi wawo jean pierre ishimwe jean pierre uraho neza urakomeye
muraho muraho madame eugenie ikaze ku ijwi ry'amerika rero nkaba mbanje no kugushimira uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo Ah, nawe uri umwe mu bakunzi b'iyi radiyo badukurikira umunsi ku wundi tukaba tubibashimira mwese waragize rero uti ye waragize uti nifuza nanjye ijambo ku ijwi ry'amerika twararikwemereye nk'uko radiyo yanyu idaheza uyu munsi turakwakiriye ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumye wifuza gusaba ijambo jean pierre
perezida eh, uretse gatoya ariko unyihanganira ufite amajwi arimo aragaruka aho ngaho ntabwo nzi ikibazo gihari uri hafi ya radiyo
ni imashini y'ikigo yari iri kusakuza oya ijwi riragaruka wagira ngo ufite radiyo iruhande rwawe
Eh, ni ni imashini yasakuzaga ariko ntigiye kure
oya ijwi ri aracyagaruka yego riragaruka nanone
Oh, washyi- yanga kwegera hirya washyize kuri sipika cyangwa
Eh, nashyize kuri sipika nibwo numva niyo mpamvu rero ah, niyo mpamvu birimo ijwi ryanjye ririmo kugaruka none ubwo okay nayivanyeho eh, u- urabasha gukurikira neza uyivanyeho
Eh, ndabakurikira yego ubu ni amahoro rwose bimeze neza nari mvuze nti uyu munsi turaganira n'umuryango child like others ni ijambo ry'icyongereza ariko mu kinyarwanda nyine bisobanuye umwana nk'abandi uwo muryango ufite icyicaro i rusaka muri zambia ufasha abana bagendana ubumuga ugamije kubereka ko nubwo bafite ubumuga ariko bashoboye nkawe rero umunyamuryango kandi ukaba uri umwe mu bawushinze ukaba unawuyoboye jean pierre shimwe wasabye ijambo ku ijwi rya amerika nagira ngo nguhe umwanya utubwire icyatumye impamvu nyamukuru wifuje kuganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika
Eh, nagira ngo mbanze nkosore izina nari muvuze jean pierre shimwe ni jean pierre rukundo urukundo yego
Eh, ni jean pierre rukundo noneho rero icyatumye tugira icyo gitekerezo cyo kuza kuvugira kuri radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo twagure ubuvugizi tugombera ku- kugirira abana bacu bafite ubumuga kugira ngo no mu bihugu bindi birenze imbibi za za- za zambiya tube twabasha kumenyekana urumva byaba ari ibyo Mhm. yemwe mwabasha kumenyekana mumenyekanishe uwo muryango noneho Ibikorwa utubwire byacu.
yego utubwiye noneho muri make uwo muryango ni muryango ki
umuryango wacu ni umuryango w'abana bafite ubumuga ni umuryango w'abana bafite ubumuga nubwo harimo n'abandi bafite bata- badafite ubumuga ariko washinzwe n'abadafite ubumuga wishimiye ugamije kuba wafasha abo bafite ubumuga kuko byari byagaragaye ko muri zambia batarimo gufashwa neza harimo ibintu byo gucumbagira cyane Eh, byari ibyo ngibyo niyo mpamvu twasi- twishyize hamwe nk'abanyarwanda baba hano dushinga uwo muryango wacu ubasha ku- ku- ku- ku- ku- ku- kuba ubu ngubu urimo urakora Mhm. muri make ye uravuga uti harimo washinzwe n'abafite ubumuga ariko abo abo bana mubahuriza hamwe mubahuza abafite ubumuga n'abatabufite niba mbyumva neza
Eh, n'abatabufite kugira ngo babashe kwiyumva muri abo bandi mu mu kigo babashe kubona ko bose bashoboye kimwe nk'abo ngabo batabufite Mhm. Mu- ariko cyane cyane igamije gufasha abafite ubumuga yego none mumaze igihe kingana iki muwushinze
tumaze igihe cy'imyaka itatu tuwushinze ariko eh, ikintu cyatugoyeho gato ni ukubona ibyangombwa kugira ngo tubone ibyangombwa neza byaradukingiye tu- bikaba turabisaba biradukingira ariko baza kutwemerera bati nubwo muri abanyamahanga ni mu ushinge ariko bagira ibyo badutegeka tugomba gukurikiza birimo nk'uko hagomba kubamo aba- aba- abanyazambiya umubare uyu n'uyu ibintu nk'ibyo ngibyo Mhm.
Mm.
hari n'amabwiriza asanzwe igihu- buri gihugu gifite am- eh, buri gihugu kiba gifite uko kibiteganya none ubu mwakira abana bari mu kigero cy'imyaka y'ingahe
twakira abana bo mu biro byose uhereye ku mezi umwana akivuka byagaragaye ko afite ubumuga turaba- turababwira tuti okay mutegereze ageze imyaka ine kugira ngo abanze yonke na nyina abanze yamufashe kuba rero nyuma yaho nibwo tubazana mu kigo ubu ntituragira ubushobozi bwo kubatungeramo ariko baza bataha ukurikije ubumuga bwa buri wese tukamufasha buri munsi Mhm. Ah, ubu umuto kugeza ubu mwakiriye eh, afite imyaka ingahe
umuto ubu dufite afite itandatu Mhm.
Mm.
yego ubwo muraza mu kanya turakomeza utubwira n'ibyo mubafasha uko mubafasha n'ibyo mubakorera ariko ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi ry'amerika batangiye kutwandikira no kwifuza gufata ijambo nagira ngo twakire elias elias espoir ndayiragije uranyumva
Eba ndakumva wiriwe neza urahagana hehe
Ah, ndi gitega mu burundi yego ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
ubu hamwe n'igitekerezo kandi n'ikibazo Mhm.
Mm, ntere ku kuciyumviro
yego uri kuraba nk'ukuntu tuva nk'umwana ngo ngameze nk'uwundi ugiye kuraba nk'ahangaha turi mu burundi siko usanga bimeze kuko ntugoza kuvuga yuko umwana abona uko bimeze ahantu undi bukurasazi azafatwa cyo kimwe n'umwana wa shefu do kabida na perezida wacu cyangwa umwishywa we byumvikana yuko rero umwana umwana se nk'uwundi
wasobanura neza ukuntu aho aho batandukaniye ukuntu umwana atari nk'undi
Eh, ariko navuga nti umwana banyarucari dufate nk'igicumbi
umwana wa nyarucari ubwo ni umwana Amo- umeze ni umwana umeze Eh.
gute Wa- umwana w'umukene cyangwa
eh, niba mbyumva w'umukene neza yego
ugiye kuraba uwo mwana ntafite uburenganzira bumwe n'umwana wa wa shefu de kabine mu biro kwa kwa perezida cyangwa kwa kwa guverineri cyangwa kwa nde abo bantu abo bana ntuza gusanga bameze kumwe byumvikana yuko umwana ah, atari nk'uwundi
nk'uko uko baza gufatwa se kumwe n'iyo bageze mu mashuri ntibafatwa kumwe ntibiga no mu mashuri amwe
Eh, aho birumvikana ko umwe aba afite amashuri yenda y'abantu bishoboye cyangwa se bifite undi akajya mu mashuri yenda y'aba- y'abakennye cyangwa se asanzwe ariko mu mu byerekeranye n'uko umwana yagombye gufatwa umwana yagombye ku- gufatwa nk'undi
Eh, ariko dara logike byo kibazo siko biri
usanga hahinduka iki hakorwa iki
hamwe Us- wumva hakorwa iki kugira ngo abo bana bafatwe kimwe
kugira kugira abana bafatwe kunywa bisaba ibintu byinshi kuko nk'ubu u- ugiye kuraba mbega uyu mwana na- navuze abanyarucari azoshobora kuja kwiga muri ekole de giserasi kugira usanga izinze Eh, bisaba ibintu byinshi rero ni ingamba za leta ni ingamba za buri muntu wese
Mhm. aha ake- ahanini Eh, Eh, yego komeza igitekerezo cyawe sabye komeza igitekerezo cyawe
Eh, nagomba nje mbandanya n'ikibazo rero u- ubundi ku icyo sinogitera kuko naho nobivuga ubundi ntibaza kubikora umuntu ntapfa kuvuga ngo
I- i- vuga igitekerezo cyawe nta kibazo ibyo ari byo byose kibara cyumva mm, ik- ikibazo u- eh, uwo uwo mutumire sinzi ko yatwereka iryo shyirahamwe bita ngo umwana nk'uwundi ugiye kuraba ndi mu burundi ariko iryo shyirahamwe umenga ribaye irya mbere ndabyumvise rikorera amagana hehe Eh, abo bana re- abo bana rino- rifata ni bande ni abahe n'abahe akabazo kanje nako Mm, urakoze cyane ni uko utari wadukurikiye Uh, ubwo muri mu burundi sinzi niba urimo kudukurikira kuri telefone ibyo ari byo byose twari twabivuze aho riri ni i rusaka muri zambia impamvu utarizi mu burundi nuko atariho rikorera Eh, reka mu- muguhe akusobanuriraho gatoya icyo bashatse kuvuga bavuga umwana nk'abandi Um- ntabwo ari mu bijyanye n'ubu n- ni- ni- ahanini nko mu burenganzira kurusha uko biri mu mu miterere y'imiryango Te- tega amatwi guma ku murongo hanyuma baku- agusobanurire
Eh, murakoze icyatumye tubyita umwana nk'abandi Eh, abafaransa nibo bajya babivuga neza cyangwa abongereza habayeho icyo bita discrimination mu mu- mu- mu bijyanye na- n'abana bafite ubumuga ugasanga ni umwana washyizwe ari kari y'abandi atashyizwe mbega ugasanga uhereye no ku babyeyi be yafashwe nk'umwana uri aho ngaho kera cyo bajya bavuga ngo ni ngo ni ngo ni umwana ngo w'ikimanuka sinzi bo niba ari uko twabyita ngo ni ni nk'amagini baba bafite n'ibiki sinabisobanura cyane ngo bigere kure Hmm, bakamuhisha ariko, eh, bakamuhisha ni icyo ngicyo uba twashe kubona umwana nk'abandi nawe arashoboye hari ibyo ashoboye natwe dushobora gukora twitwa ngo turi bazima Eh, ndumva ari icyo ngicyo namubwira yego Eh, urasobanukiwe eh, elias
ego numvise igituma ari umwana nk'uwundi Mm. yego sawa rero urakoze cyane kandi mukomere mukomeze kumererwa neza aho ngaho i gitega mu burundi ni radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho duha umwanya abakunzi b'ijwi rya amerika bakaganira n'abatumirwa bacu ku ngingo zitandukanye nagira ngo nongere ngaruke ku mutumirwa wacu eh, jean pierre rukundo Eh, abana mubigisha iki kugira ngo babashe gukorana n'abandi bumve ko nabo ba- bashoboye
abana ukurikije imyuga yabo ukuntu iba igiye inga imeze I mean, ubu- ubumuga bwabo tubapataja imyuga tubakapataja imyuga tukabasa n'ibite dukurikije ubumuga bwabo uko bungana hari nk'abana baba badashoboye kuba bafata ah, intoki zabo nyine zaravutse zitameze neza hari n'abandi babashije gufata hari abafite ubumuga bwo kutumva hari abafite nyine iyo ngiyo muga mentari fizike n'abatabona rero tugenda dusa nk'aho tubashyizemo ibice ntubyumvemo nk'aho ari ibice byo kuba kuba kuba Oya, birumvikana.
batiyumva Eh, yego ariko ni ukubashyira mu matsinda
Eh, imyuga Mm.
akurikije ubumuga bwe yego hari nk'ububashije hari nk'ububashije nko kuba yaboha agatebo hari ububashije kuba yakora udukarite positare udukarite positare nta muri zambia nta tuhaba twakozwe rwose usanga ari utuntu twiza dusanzwe kuba twiza mbega iyi myuga myinshi ya, hari abasudira hari abadoda hari ababoha imyenda ibintu nk'ibyo ngibyo nzi tugenda tubaparitajamo ukurikije n'ubumuga bwabo Ah.
yego ye reka twongere dusubire ku murongo wa telefone noneho twakire kwizera daniyeli dani uranyumva
yego ndabumva cyane wiriwe urahagana he
Eh, ndi ndi mu rwanda mu karere ka kayonza Mm, kayonza mwiriwe neza Eh, turiwe neza nuko nuko ikibazo cyangwa igitekerezo yego ikibazo nagira ngo mbabaze Mm.
eh, ese ba- ba- bafata muri rusange ne- cyangwa bafata abo bene wabo gusa cyangwa bafata n'abenegihugu bose ni muri rusange
Ye. niba nta niba ari icyo kibazo wari ufite reka nzi ubwo ngubwo muhe umwanya agusubize ariko uba ugumye hafi niba hari n'igitekerezo watanga nacyo gitange niba bit- Yego.
ntacyo bitwaye ye jean pierre wumvise ikibazo cya Eh, yes icya kwizera
Eh, ntago iyo bavuze ubumuga ntago bavuze ati tugiye gufata abanyarwanda n'abarundi bari hano muri zambia gusa ntago tuzafata abana b'abazambiya mu by'ukuri uvugishije ukuri nta nta n'umwana n'umwe w'umunyarwanda urimo kuko abantu bari hano mu bo twabashije guhura urumva abantu baba bagiye mu duce bari mu duce dutandukanye ariko mu by'ukuri nta mwana w'umunyarwanda dufite mu cyaro umwana w'umurundi aho dufite hundred percent ni aba ni abazambiyani ni amazambiyani yose rwose Ah, kuko buri wese azanwa n'umubyeyi we n'umwirondoro dusanga nta munyarwanda urimo rwose nta n'umurundi urimo Mhm.
Ah, ndumva ni abasirimu yego Ah, dani hari icyo wi- wifuza kongeraho
Eh, nagira ngo mbaze nanone gato Mm.
ese uwo mwana babafasha kugeza ku gihe kingana iki Ba- ba- bagejeje mu- ku ruhe rwego ese ba- babafasha bakagarukiriza igihe kingana iki ese barakomeza bakabafasha kugeza bakuze cyangwa
Iki ikibazo cyawe kirumvikana ye ah, jean pierre mubafasha kugeza ryari uwo- umwana mu- cyangwa se muteganya kuko ni- ntabwo mumaze igihe kinini ariko muteganya gufasha umuntu kugeza ku ruhe rwego amaze kubimenya akajya hanze akajya kwi- kwirwanaho cyangwa yakomeza akagumamo aga- akabera n'abandi urugero cyangwa akanabafasha mu bintu bitandukanye
murakoze cyane nubwo n'ubu tutari twa twaba amacuba ngo tu- twakuze cyane niko nabivuga mbega ikigo cyo cya- kimaze imyaka myinshi kibayeho ariko uko tubiteganya buri mwana n'ubumuga bwe, kuko hari abo tuba dute- tubona rwose ataza- tutazapfa kumurekura ngo agende gutyo ariko umwana iyo ageze mu myaka runaka makumyabiri n'ine makumyabiri umwuga duteganya ko azaba yamaze kumenya neza yawumetirije ukagura materiyeri ni urugero nk'iyo yaba ari yaba ari nk'umuntu ukora sudire yaba ari nk'umuntu udoda eh, abantu nk'abo ngabo tura- tu- duteganya kuzajya tubagurira materiyeri bakajya iwabo tukanabakorera n'amasuivi tukajya tubakorera sivi tukabasura nyuma y'amezi runaka Ah,
Yes. Eh, urakoze cyane reka noneho twakire ku murongo wa telefone mizero ivan
ndabumva neza wiriwe urahagana hehe
mbarereye mu rwanda mu ntara y'amajyepfo akarere ka nyanza yego ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, igitekerezo hanyuma nze kubaza n'abatumirwa bafite ikibazo
wasubiramo nta- Eh.
ntabwo nkumvise neza
ndavuze nti hari igitekerezo yego
ariko mfite n'ikibazo ndi bubaza abo abatumirwa twaba turi kumwe yego rwose ufite umwanya nta kibazo
murakoze igitekerezo ni uko ku- ku- kuba abana bose baringanira mu gihugu byasaba yuko buri mwana akorerwa kimwe nk'iby'undi yakorerwa urugero nk'abana bo mu mujyi ujya usanga nk'uburezi bwabo butandukanye n'uburezi bw'abana bo mu cyaro cyangwa ugasanga abana babana n'ubumuga ntabwo babona eh, ibibafasha ku- kwiga nko- kwiga cyangwa se no mu mikino gutanga ibitekerezo byabo nk'uko abatabana n'ubumuga ba- babikora ubwo rero nkaba na- nasaba ababishinzwe abashinzwe abana yuko icyo kintu bazakigaho bakareba Mhm. abana eh, Hanyuma- uko babafata biratandukanye mu mujyi no mu cyaro ni- no- n'amikoro aratandukanye n'ibikinisho bashobora kuba bafite biratandukanye urifuza ko abana bose ba- bagira ah, uburyo bafasha bu- bungana
yiga rwose pe Mhm. ye komeza
Eh, hanyuma ikindi ikibazo ubusanzwe ndi umwarimu ndigisha mu mashuri ya ya hano mu rwanda tujya tugira ikibazo cy'abana babana n'ubumuga baza ku ishuri ariko abarimu bakaba badashobora ku- kubona uburyo babafasha bitewe n'ubwoko bw'ubumuga bafite bigaterwa n'uko nta bikoresho abo bana baba ba- baba bafite bibafasha kwiga cyangwa se n'abarimu babigisha batahawe amahugurwa yego nkaba nabaza umutumirwa nti, ese icyo kibazo mwarakibonye hari ni- hari n'uburyo muteganya kuba mwagikemuramo murakoze Eh, urakoze cyane ariko ube hafi ntu- ntujye kure twongere tu- tuganireho gatoya numve niba hari eh, ikindi- indi nama cyangwa ikindi gitekerezo watanga Eh, Jean- jean pierre wumvise Eh, mizero kuri icyo kibazo cy'uwo mwigisha uwo mwarimu yego
eh, namwumvishije yagiye ashaka kuvuga ariko twebwe muri iki gihe ubu u- nka nka nk'ishyirahamwe demo- a- a- umwana nk'abandi twebwe ubu ntabwo turatangira kohereza abana bafite ubundi bumuga mu yandi mashuri mu yandi mashuri ntabwo twari twatangira koherezamo abo bana bari mu yandi mashuri ni abana ba- ba- ba- ba- ba- batumva ni abatumva gusa kandi iyo tubakoresha ivi abarimu batubwira rwose ko biga batefominga bariga rwose bameze neza n'iyo turebye ama- amabilite yabo usanga ari ibintu bi- bimeze neza pe abandi turimo turabasuiva mu mu bigo mu kigo cyacu twarangiye kubagabanya amasare de classe niyo baba barimo aho ngaho mu kigo nubwo nabo biga bataha ababyeyi babo bakaza bakaba bakabacyura Ah.
yego I- iva eh, iki kibazo ukomojeho nk'umwarimu twa- twigeze kugira ibiganiro bitandukanye ku bijyanye n'abana babana n'ubumuga Eh, ndetse nibuka neza tuganira n'abafite ubumuga bw'uruhu ukuntu bavugaga ko bafite ikibazo cyo kutabasha kubona nko ku kibaho ibibazo by'abarimu batabasha ku- kubasoba- ku- kumenya uko babafata kugeza ubu hari hari icyaba cyaragiye gihinduka ku buryo mwaku- mwavuga muti noneho aba- abarimu bahawe amahugurwa abana barafatwa muri ubu buryo binyuranije na na mbere hari eh, intambwe mubona bigenda bitera
murakoze Eh, wenda nahera ku rugero rw'aho nkora Mm,
ufite nk'umwana ubana n'ubumuga bwo kutumva mhm,
uyu mwana yabuze ubuvugizi ku buryo ntabwo navuga yuko yiga pe araza yo kuza akicara mu ishuri ariko kubera abarimu batabihuguriwe ujya ubona yuko umwana nta kintu atahana ku buryo nta nta cyizere cy'ejo hazaza afite gishingiye ku burezi ubwo rero mu bi- mu bigo byo mu cyaro icyo kibazo kiracyarimo uretse ko buriya leta izagenda uko ibona ubushobozi bikemura ariko icyo kibazo kirimo pe kinakomeye rwose mhm. bivuze ko abana kugira ngo azabashe kubona ishuri yiga muri rijyanye ni- n'ibibazo afite ari ikintu ki- ki- kigoranye
Eh, kiragoranye ntabwo tuzabasha kukigera Mm. Ye, twizere ko buhoro buhoro bizagenda bibonerwa umuti urakoze cyane ivan
murakoze murakoze Ye. twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twakire noneho daniel nsabimana uranyumva
Eh, ndakumva madame jeni wiriwe neza uri hehe
muraho neza mperereye i nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda nk'ibisanzwe yego
Ah, numvishe iyi topike murimo kuvugaho Mm.
umwana n'undi Eh, umwana ni nkundi yego ndagira ngo ngire agasitori gato mbaha katarambiranye Mm.
So, nanjye ngira uburyo bwinshi mporamo n'abana mu buryo bwa buri munsi ariko mu by'ukuri ubona nko mu gihugu cyacu umwana ni nkundi koko ariko mu by'ukuri ubona ko hakirimo imbogamizi Ni nziza.
Ah, nimba aho muri zambiya bo ari uburyo ari uburyo babikoramo burenze ubw'ino hasi sinzi ariko twebwe urabona mu by'ukuri amashuri ni kuri bose abafite ubumuga abatabufite ariko mu by'ukuri iyo urebye amahirwe ah, y'uburyo abantu bafite ubumuga bitaweho ubona atari kimwe nyirizina nk'uko abazima ba- ba- bitabwaho mu by'ukuri usanga bo mu ishuri harimo abana bazi kuvuga abatazi kuvuga ariko imbogamizi ikaba iki ikaba umwarimu umuhugura abarimu babahugura bo mu by'ukuri nta mahugurwa babona y'uburyo abo bana nabo ba- bakigishijwe nyine ngo bagendere kimwe n'abandi iyo niyo mbogamizi mbona ikomeye iriho Mhm.
ejo ni tu- turajya mu tubarize abo ngabo mu by'ukuri hari gahunda yabiteganirijwe icyo gikorwa cyangwa nyine umwana nk'undi ni uko gusa uretse ko tubona hari n'ibigo by'amashuri byita ku bafite ubumuga ariko mu by'ukuri ubona biri hakeya ugereranije yego Eh, ikibazo ki- ki- nyamukuru ndibaza ko ari ayo mahugurwa y'abarimu kuko ntago wasaba umwarimu kwigisha umwana utaba utavuga kandi nawe ubwo atarigi- ata- at- atarize cyangwa se atazi gukoresha uh, bwa buryo eh, amayeri ya- no ku- uburyo bwa- bw'abantu ba- ba- batumva
yego rwose Iyi iyo ngena- niyo mbogamizi igizwe kuri ubu Mm. none uti ikibazo ukashaka kubaza niba muri zambiya bo bafite uburyo Ya, hari uburyo bo baba barahanduriye icyo kibazo mu by'ukuri ugasanga bo ari icyo batugezeho ugereranije
Ya, jean pierre wa- wansubiriza daniel
ikibazo cye ni ukumenya niba dufite abarimu bari karitsiye bajya kuri buri mwana ufite ubumuga
daniel ikibazo ni ku- kuri buri mwana cyangwa ku matsinda y'abana bafite ubumuga
no ku matsinda muri rusange be- begerwa bate mu by'ukuri ugereranije n'aba- n'abadafite ubumuga
Ye, ah, ahangaha agarutse ko jean pierre agarutse kuri cya kindi twavuga wavugaga mbere ko mugenda mubashyira mu matsinda mukurikije ubumuga bafite ndibaza ko wakongera ukamusobanurira uburyo mubigenza kugira ngo mubafashe
okay Ba- ubundi dufite abarimu bari karitsiye mu mu kuba badufasha kuba bakwita ifi umwana wese Oh, hari hari minisiteri ishinzwe ubuzima ifite ishuri iri karitsiye rifite abanyeshuri bari karitsiye muri uwo- muri uwo- muri urwo muri urwo rwego niyo mpamvu rero du- twebwe dutanga ah, amatangazo cyangwa tukayisunga ikatugera ikaduha abarimu dukeneye umubare w'abarimu aba n'aba bakaza bakadufasha kuba twabasha kugera kuko ibi ni ibintu tutagomba gukora ohazari ugomba kuzanamo abarimu cyangwa se abashinzwe babyigiye kuba bakubasha kwiganzira mu kugufasha kugira ngo umwana abashe kuzamuka azamukanye n'ubwo bumuga bwe arebe ukuntu yakwameriyura ivo defiye muri make ubwo abana mu- mu- mushyira mu mu itsinda rimwe aba bana niba bafite ubumuga bwo kutabona bariya badafite ubumuga bwo ku- bafite ubumuga bwo kutumva mukabona umwarimu ufite ubwo bumenyi muhawe na leta akaza akabigisha akaza akabigisha Eh, niko bimeze Mhm. daniel aha, ubu hari icyo wongeraho urasobanukiwe cyangwa hari igitekerezo ufite ikindi cyo ku- kumugezaho arakoze cyane ariko nayo imbiba akabazo k'amatsiko ejo ni urebye imiterere y'igihugu cyacu cy'u rwanda ubona ari imisozi mu by'ukuri iyo ugereranije urabona ingo zimwe zituye zitegeranye So, ndagira ngo ambwire muri zambia nk'umwana utuye mu misozi ese habayo n'imisozi ndabyumva ariko nk'umwana uri mu misozi agerwaho gute n'ayo mahirwe cyangwa uri ahantu hatari iryo shuri ese hari uburyo bateganirizwamo nabo
jean pierre abana mufata ni ababegereye cyangwa mugera no- n'ahantu mu misozi mu giturage hirya kure muka- mukabiyegereza
nk'abantu dusa nk'aho tutari twamara igihe kinini Mm,
eh, nta dufite abana ba- batwegereye cyane ariko turateganya no kwagura amashami mu gihugu turateganya kwagura amashami mu gihugu tukajya no mu bindi no mu zindi ntara zambia ni igihugu kinini niba narasomye neza kiba gikubye mu rwanda kikagera nko kuri makumyabiri ubwo rero murumva ntabwo ari ikintu cyo guhita dukora uyu munsi ariko ubu turi gukorana n'abari mu- mu bice byose byo muri rusaka nta ibice kibazo byose byo muri rusaka Eh, Ah, nta kibazo nta mwana wu- uvuka ngo yuzure ingobyi muzashyira mu- mugere no muri ibyo bice bindi by'igihugu gake gake Eh, kwagura yego yego daniel ubwo twakureka noneho ndumva waba u- u- ushize inyota
nta kibazo ok urakoze cyane
murakoze
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kinyarwanda mu kinyarwanda ku murongo wa telefone dufite Nasirine Remera revize love bebe uratwumva
yego ndabumva ijana ku ijana yego wiriwe neza urahagana hehe
niriwe neza ni mu rusaka ahantu hitwa cesitoni U- ah, hitwa ngo iki
rusaka cesitoni ketoni
ya nuko ubwo rero tubwire noneho hari umuvandimwe wabazaga ati mu misozi mu ki ahantu muse mwaba mugiye mubasha kugerayo kugira ngo mu- mwegere na abaturage baho abana baho bafite bagendana ubumuga ubwo nawe wagira icyo uvuga kuri muri iki kiganiro reka nguhe umwanya nawe ijambo ni ryawe ikibazo cyangwa igitekerezo
ubwo murakoze nashaka mbaza ahubwo kuko Mm.
ikiganiro nagisatiye hagati yego
nashaka mbaza ahubwo iryo shyirahamwe aho riri aho rikorera ko nabyumvise nabisomye cyane numva ko nubaza nanjye aho riherereye yego
numve n'icyo bafasha numve n'abo bana ko ba- bafasha ba zambiya n'uko bafasha abanyamahanga n'uko bafasha u- ndatahura neza ibyo iryo shyirahamwe rikora Mhm.
Eh, nicyo ni ikibazo nari mfite nicyo nashaka kubaza urakoze jean pierre Numve ko riri arahara muri- ko riri mu rusaka n'uko rikorera hose muri zambiya Mhm. Yeah, asa Eh, nkaho icyo gice cya nyuma asa nkaho yari amaze kugisubiza ariko reka mu- muhe umwanya akubwire jean pierre
Eh, twe dukorera aho bita kipata amaporoti ubwo arahita ahumva dukorera aho bita kipata amaporoti niho inyubako zacu ziri yashatse kudusura mwa- yazafata nimero yacu akadukontakita Ah, akadukontakita ariko nyine twe twavuze ko nta discrimination irimo y'abantu abo ari bo bose tugomba kwakira Ah, nta discrimination Na- na- ni abana bose nta nta tuvuga ngo uyu ni umunyamahanga uyu ni umu- ni umuzambiya oya oya oya Eh, se- siniremera urabyumvise aho akorera urumva uhazi cyangwa aho- aho uri ni- ni- n'ahagana kure ku buryo waba utazi aho avuze aho ariho
ndahumva ndahumva nabwo ndashyikaho ndahumva nosaba akanimero kiwe inomero ye kugira ngo uzabashe kuba kubakontakita yego ah, jean pierre inomero hari inomero mufite se umuntu yababonaho cyangwa murakiyubaka ashobora ku- ashobora kuba yankontakita kuri iyi ngiyi nta kibazo ku nomero yawe
Mm, ubwo ubwo turayimuha keretse niba wifuza kuyiha abandi ariko ubwo turaza kuyimuha ikiganiro oya, nta kirangiye kibazo Eh, nta kibazo yego
Mm,
Ye, sinirema- siniremera rero turaza kuguha iyo telefoni ye hanyuma ubwo Yego.
uz- uzamushake hanyuma umenye n'ibyo bakora bakorera abo bana Ok.
bagendana ubumuga
ok murakoze cyane Ye, urakoze nawe twibutsa ye, twibutsa abatwumva ko hari radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'abana bafite ubumuga uburyo bafashwa eh, n'umuryango ufite icyicaro muri zambia i rusaka akaba ari umuryango wi- wihaye intego yo gufasha abana bafite ubumuga kumera nk'abandi kujya mu bandi babereka ko nabo ubwabo bashoboye Ye- mu- nagira ngo jean pierre mu gihe tugitegereje abandi bakunzi b'ijwi rya amerika ku murongo eh, utubwire muri make ingorane murimo kubona muri kino gihe mu gufasha abana
Ah, ingorane turi guhura nazo muri iki gihe ni uko ntago dushoboye ntago dushoboye mwaye mwaye nyine kubona ku- ukuntu twabagurira ibikinisho byabo kubona ukuntu twa kuko turashaka ko baza bakanaba no mu kigo bakacyagura bakabamo Eh, ingorane nyinshi mbega zishingiye kuba twabasha kugira ibintu tubagurira no kusatisfeza amagezo yabo ayo ari yo yose Ah, nka deparasoma kugira ngo baze akenshi yabwo ababyeyi batubwira bati uyu munsi twabuze amafaranga muze mubazane nta modoka tugira nta eh, mbega ni ibintu bijyanye na na na na na mwaye finansiye Mm.
watubwiraga ko eh, guverinoma cyangwa se leta ibafasha mu bijyanye n'abarimu hari ubundi buryo ibafasha hari inkunga y'amafaranga ishyira muri muri uwo muryango se cyangwa muri icyo kigo kugira ngo mubashe ku kubonera ibi bikoresho abanyeshuri nk'uko bivuga leta ibafasha mu bundi buhe buryo uretse ibyo by'abarimu
Ah, inkunga y'amafaranga ya leta aba yanditse ko agomba kutugeraho ariko ah, biragenda bikaba mu mpapuro aho ngaho ugasanga umwaka urashize undi uratashye bika- bigatuma twisunga za nka za save the children za za za mbega imishinga y'ama ngo aturuka hanze hanze hanze y'igihugu niyo usanga twisunze mu mu tuntu tw'udutoje duke dukeya ugasanga tu- tu- tu- tu- turapfa gusunika iminsi mbega gutyo gutyo gake gake
ubu se mwa- mwa- mwavuga ko mwabashije mugahe gatoya mumaze icyo mwabashije ku- mwakwishimira kugeza ubwo ubu nubwo mu inzira ikiri ndende ariko nk'icyo mwakwishimira ko mwabashije kugeraho ni nk'iki
icyo twakwishimira ubu ngubu hari nk'abana baje bata- atabasha nko gukambakamba ni urugero kuba yakambakamba rwose ugasanga mbega yari wa mwana wa- wari aho ngaho ariko barakambakamba araseka arakureba akakumenya eh, ukabona n'undi ntabwo yari azi wenda nko gufura imyenda nayo burya ni ni impuza nayo ni intambwe ndende ntabasha kuba yabasha gufata imyenda ye akayifurira ahandi ni nk'abo ngabo ba- ba- batumva nabo urabona ko mu mashuri bari ku eh, bari kubasha kuvuga ati banyandikira sms nkayisoma iyi sms bayisoma gutya bagira gutya bagira gutya ni utuntu nk'utwo ngutwo ka evolusiyo gake gakeya abandi bo bakuru ntago nta hantu bari bagira cyane cyangwa tuvuge ngo uyu yabasha gu- gukora runo rukweto yabasha kudoda mbega kuko tutarabona benshi cyane nyine ba- ba- ba- ba- bakuze ntabwo twabasha kwivarira ngo tuvuge aba wenda twarabasohoye cyangwa bari mu- ku muryango wenda kuba basohoka ni utuntu nk'utwo duke dukeya Mhm, inzira iracyari ndende ariko bizashoboka Eh, reka kutu- Biracyari.
eh, dusubire ku murongo wa telefone twakire twagira yezu marcel marcel wiriwe
iyo neza uri hehe
ndi i kigali mu rwanda nk'ibisanzwe reka ndanze no gusuhuza umutumirwa wacu w'uyu munsi Eh, arakumva
ndashaka rero kumubaza ibibazo bibiri ariko mbanza no kumushimira kandi reka mpereza ku gitekerezo umuryango wabo wise umwana nk'abandi ibyo turemeranya kuko kumugara ingingo kumugara bimwe mu bice by'umubiri ntibivuga yuko umuntu ntacyo amaze ariko nkaba nanamusaba ko bajya bakora ubukangurambaga muri leta kuko ubu ngubu nkatwe mu rwanda kubera ko abamugaye bara- barahagarariwe mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda ibibazo byabo bibasha kugera aho bigomba kugera mu buryo bworoshye kubera ko bahagarariwe hanyuma ndashaka kumubaza rero ingengo y'imari bakoresha mu muryango wabo iva hehe ese buri mubyeyi bafashe umwana we haba hari amafaranga atanga cyangwa se nibo ubwabo bishimanira byose ubwo aradusobanurira ku- kugira ngo tumenye kapite yabo aho ituruka ikindi cya kabiri bumvise ko ari umunyarwanda uwo muryango wabo nubwo ukiyubaka no mu gihugu cyabo akaba muri icyo gihugu cya zambia akaba utarakwira hose baba bafite gahunda yo kuzagura umuryango ukaba interinasiyonari ukaba wagira ishami mu rwanda mu burundi uganda n'ahandi hirya no hino kuko abafite ubumuga ba- ni benshi kuko mu minsi yashize abantu bihaye imana ababikira n'abafureri nibo wasangaga bitangira iyo miryango n'iyo urebye mu rwanda usanga ahanini ibigo by'abihaye imana aribo byakira abo bana ariko kuba tubonye noneho n'abandi bantu batihebeye imana bateye ikirenge mu cy'abihaye imana bakabakira ni ibintu byiza cyane none baba bafite gahunda yo yo kwagura imbibi umuryango ukazaguka ukagera hirya no hino mu bihugu ubwo ni ibyo bibazo nari mfite kumenya kapite yabo aho bayikura hanyuma no kumenya niba hari gahunda yo kuzagura umuryango ukaba mpuzamahanga murakoze urakoze cyane marcel ngo hafi nawe agusubize Ah, jean pierre wumvise ibibazo bya marcel
Eh, ikibazo cye kirumvikana cyane yego Eh, ku- kugira iki gitekerezo cyo ku- kwinjira muri ibi byo gufasha bano bana ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bikomeye cyane Eh, ariko igihe twagiraga igitekerezo eh, twagize amahirwe tugenda tugira amakontakite menshi yo mu bantu b'iyi miryango nterankunga iva hanze rwose niho twagiye tugira amahirwe yo kuba twavana ah, ama- ama- amayede finansiyeri makeya duke duke two kugira ngo ah, ba- ba- ba- ba- ba- ba- tube twatangira guta- twatangira cyangwa tube tugeze n'ahangaha tugeze aha wenda sinsate kuvuga kuri guverinoma ngo mbaye nifasheho gatoya ntacyo navuga mbaye nifasheho gatoya ariko ku bijyanye n'ababyeyi urumva ababyeyi nakigezeho kwa kuza kwa ku- ku- kwa kwa buri munsi azanye umwana ageze gute amusubizayo usanga eh, ibiryo barabyizanira ibiryo barabyizanira ntabwo tubatekera urumva ntabwo ibyo bintu bishobora kuba wabi- wabi- washobora ngo wabibasha ntabwo tukaba tugira ibiryo na rimwe na rimwe akagira abantu bo mu mu ma- mu ma- mu maceci mu biriziya cyangwa amaceci nyine aya ngaya asanzwe muri rusange akatuzanira muri zonga akatuzanira iki amahirwe rero no muri zambia entre paranteze ikintu bita ubugari nicyo barya cyane ibirunga ubugari bw'i- bw'ibigori Mm, ubwo rero bazanye imifuka itanu icumi usanga ibintu bigenze neza mm, bagashakisha gushakisha icyo bazabirisha wabishimye niyo ndyo yabo ya y'umwaka wose niko nabyita mm, mm.
Ah, yego u- umubyeyi urebye nawe aba abazwa byinshi iyo umuntu afite umwana ufite ubumuga nabwo burya akoresha amafaranga menshi kugira ngo amurwaneho iyo yabagezeho namwe ubwo ni ukujya mukomeza mugashyiraho akanyu kugira ngo mu- ya- mu- mumugabanyirize Eh, amafaranga aba agenda ni menshi
ni menshi Ye. Ah, ntabwo numvise niba mubwi wasubije mariseli niba mu- mufite gute- muteganya kugera ku rwego mpuzamahanga jean pierre alo jean pierre
ariko ni- ni nibyo bintu tugamije turashaka kubanza tugafungura amashami nk'atatu cyangwa ane mu- muri iki gihugu nyuma yaho tukabona no ku- no kujya hanze tugahera muri ibihugu bya afurika y'epfo byose za malawi za malawi za mozambique ahantu nk'aho kimwe na dukeya kigo kimwe kimwe kandi ni ibintu bi- bizashoboka byanze bikunze yego ye none marcel wasobanukiwe urumva hari ikindi gitekerezo cyangwa i- ikibazo ugifite mbere y'uko twakira undi Eh, namubaza namubaza ku bijyanye n'abantu baba bafite ubumuga bukomatanyije Mhm.
hari ubwo umuntu asanga atavuga atumva nyine ubumuga bukomatanyije bwose aho usa nk'aho abufite niba atabona mhm.
abo muri ibyo byiciro nabo bafite abarimu bo kubafasha kuko hari inyandiko za burayi zigenerwa abatabona bafite ubumuga bwo kutabona ariko izo nyandiko ziracyari nkeya ku isoko ugereranyije n'aha mu rwanda n'izi laputopu zabo ziracyari nkeya sinzi niba bo izo nyandiko baba barabashije kuba bafite za nkana ku buryo zibahagije uyu munsi ku buryo bavuga ko zibahagije
Ye, urakoze jean pierre i- hari ikibazo mu- icyo kibazo mukifatamo gute u- ku muntu ufa- ufite ubumuga bukomatanyije
umuntu ufite ubumuga bukomatanyije ni hahandi nyine nabwiye ba begiperi ba begiperi batubwira uko tu- tugomba kubatwara nabo kandi badufashije uko tubatwara nabo badufashije uko tugomba kubatwara ubwo urumva hariho bakaba ari akazi gakomeye cyane byo bikaba ari akazi gakomeye cyane ku buryo nyine ah, kubisobanura nyine hano ntabwo biba byoroshye ariko nyine Birumvikana.
n'ibintu biri byose ni byiza Ah, ni byiza
yego urakoze rero marcel reka noneho twakire adeperi nyirafaranga uratwumva Eh, murako- eh, murakoze cyane nitwa adeperi nyirafaranga ku rubuga rwa facebook ariko ubusanzwe nitwa imana fabrice Eh, ok fabrice yego Eh, murakoze mbanze kubaramutsa mugire igitondo cyiza yego yego nawe urahagana he Eh, ndi hano mu rwanda i kigali mu karere ka gasabo Mhm.
Eh, mu by'ukuri nejejwe n'uwo mutumire mwadutumiriye kandi ikiganiro cye nagikunze kandi nanagishimye Nuka nubu.
gusa nababaye cyane kubera ko numvise ko aribwo bakizamuka bagi- bagifite imbogamizi Mhm.
bigaragara neza ko ibikorwa byabo bitagenda neza nk'uko bikwiriye Mhm.
ese byibuze baba bakoresha ubukangurambaga kugira nagira ngo mwibaze ese baba bakora ubukangurambaga kugira ngo babashe kubona abaterankunga ku buryo ibyo ubwo bufa- ubwo- cyangwa se ubwo bufasha babasha gukora kugira ngo babashe kugera kuri bo- kuri bose Mhm.
ese byibuze ikindi bamaze kwakira abantu bafite abantu bangana iki ba- mu bwitabire abantu bitabira ayo masomo cyangwa ababana n'ubumuga bitabira ayo masomo bangana iki bageze ku rwego rwa kangahe ku ijana
Mhm.
Mm, noneho ikindi nshaka kumubaza ese ko tuzi ko aho muri zambia hakunda kuba ibibazo by'umutekano muke akenshi turabikurikira ese biraborohera mu buryo babikoramo ukaba noneho nkaba nagira ngo nsize n'uriya muntu wavuze ko ngo ababana n'ubumuga ngo we ngo a- ngo batitabwaho Mhm.
we nagira ngo mugire inama niba ari n'uwo afite ko yagana ikigo cya gatagara kuko muri gatagara bita kuri ibyo bibazo na hano mu Kig- na hano muri kigali naho barahari babiga bitaho bakiga neza ahubwo nka muri icyo gihugu cya zambia niho tubona ko bakiri inyuma niba twamaze kumva neza niba nabikurikiye biragaragara neza ko amafaranga yo kugira ngo babashe cyangwa yo nakwita ngo ni agahimbazamusyi bagomba guha abo barimu Mm.
batabasha kubonera igihe Mhm.
ahubwo icyo bakwiye gukora ni nk'inama nifuza ko bakaba bakora ubukangurambaga ndetse bakabyumvisha na leta kugira ngo ibashe kubigiramo imbaraga Mhm.
nansubiza ibyo bibazo nabaje nibwo ndibashe kuba bigasubiza ibindi mu gihe- mu gihe ndibashe kubongera kumubaza ikindi kibazo mu gihe naba numvishe ntanyuzwe Okay. hanyuma se fabrice uwo uvuga uwa wavuze ku bijyanye na- n'ama- n'amashuri hari adahari mu gihugu ni ntabwo nsobanukiwe neza uramubwira uti gatagara harahari uwo nibuka ni uwavuze ko am- amikoro cyangwa se ubushobozi bw'abarimu kugira ngo abana bige ha- ariho harimo akabazo ntabwo nzi Eh, uwo ushaka ni- ni- kuvuga uwo ari nibyo koko hari aho yavuze ko ngo ngo ngo umwana wo mu cyaro niba nakurikiye neza Mhm, mhm.
kuko harimo abantu babana n'ubumuga bwo kutumva ndetse amasomo batabasha ngo ubu ngo abone ubuzima bwabo bukiri hasi cyane Mhm.
nibyo koko ntabwo u- umuturage wese yagerwaho icyarimwe ariko ibintu byose gahoro gahoro birakorwa ariko mu rwanda rwacu uyu munsi wa none dufite Mm.
ibi ruragerageza kuko nk'uyu munsi cyangwa mu cyumweru cyashize habaye amarushanwa y'abana n'ubumuga hano muri kaminuza nkuru yaciye Mm.
mu rwanda Mm.
kandi rwose abana n'ubumuga barayitabiriye ku bwinshi kandi ukabona baranezerewe barishimye twaranaganiraga ukabona ko bafite uburere buzima ndetse babasha kujyaho kuri telefone bagasoma ndetse bakandikirana ahubwo ikibazo mu burezi harimo ikibazo cy'uko abo nakwita ngo ni abarezi bita kw'abo bana harimo ikibazo cy'uko badafite amahugurwa ahagije ibyo twasabaga nka leta y'u rwanda cyangwa se n'abo ngabo babishinzwe kugira ngo bajye bashaka abantu bafite ubumenyi cyangwa se banahugurwe byaba na ngombwa kuko ntabwo wajya kwigisha umuntu utazi gukoresha amarenga nabyo biri mu bintu byaba bisize inyuma ireme ry'uburezi babo babana n'ubumuga bwo kutumva
ndumva mubyemeranywaho n'ababanje ko baravuga mu cyaro ko uburyo butahari cyane kandi bakongeraho n'icyo kibazo cy'abarimu nyine baba batarahuguwe kugira ngo bafashe abo bana yereka nk'umwanya
barahari ariko nubwo baba bahari baracyari bake ikigero cy'uburezi cyabo batanga ubwo burezi baracyari hasi cyane kubera ko bose baba batumva izo ndimi biba bisaba kugira ngo bahugurirwe ariko kubera ubushomeri buba bwarateye kuri iki gihe ugasanga umuntu arwana no kugira ngo abone ka kazi kugira ngo arebe aho yaba ahagaze ariko ubumenyi bwo kwigisha bwo atabufite
yego reka jean Pierre abanze agusubize ibibazo byawe jean Pierre wabyumvise ibyo fabrice yavuze
ikibazo cya mbere cyane cyo gushaka ubukangurambaga ubukangurambaga biba biri muri ibyo tugomba gukora bya mbere ntabwo ntabwo ibintu twabwishoza ntabwo twabwishoza rwose ariko turagerageza kubukora bamwe bakadusubiza abandi ntibaradusubiza ariko ubona ari ibintu bigenda neza kuko iki kiba ari igikorwa umuntu wese ahita yumva kimukora ku mutima bukora ku mutima naho ikibazo cya kabiri cyari kijyanye na no kumenya
abantu mufite uko bangana ku ijanisha
umubare w'abamenya ngo dufite abana ijana n'icyenda dufite abana ijana n'icyenda dukurikirana yashatse kumenya niba abo bana bose ijana n'icyenda bazira rimwe wenda buri munsi cyangwa hari abagira gutya ntibaze kubera mu muhaye babuze ukuntu baza nibyo koko ibyo bintu ntibyabura ibyo bintu ntibyabura niho hahandi hazaho ka kabazo futi nanone ati ese uyu mwana ubundi ndamushyikiriza hariya yazamara iki bo naguma aho ngaho ugasanga hariho umwana umaze andi mezi abiri atatu ataje nibwo kontorori kitwereka iti tujya aha ntabwo tujya gushakisha wa mwana tukagenda tukamenya tukabaza umubyeyi kuko itari kumuzana ugasanga nyine nawe iri mwaro biramwishe akabura ibyo adusobanurira ariko muri make ukabona ko wasubira inyuma urebye igihe wamuzanaga ukabona ni nka bya bindi bamusubijemo n'ubundi bamusubije muri ya situwasiyo yari arimo ni uko bimeze byose ni ugukurikirana
hari akandi kabazo yari yabaje ku bijyanye n'umutekano muke niba hari icyo byaba bigenda bibabangamiraho mu bikorwa byanyu
ya umutekano muke umutekano muke aba ashatse kuvuga hari akantu wenda kajya kabinanga bagafata nk'abantu b'abanyamahanga badafite ibyangombwa kutagira ibyangombwa wenda mvuga ni nka kwa kundi udafite wopu perimi ugasanga kuko abenshi bari hano bari mu mashopu bacuruza mu mashopu y'ibintu iyo niyo mvuze shopu ni nka bya bindi bita amabutike aho iwacu rero urumva biba bisaba ko ugira wokupenisi wokupenisi ikaba ari ikintu gihenda cyane rero twe rero iyo twamaze gufunguza nk'indi ngo baduha icyangombwa kitwemerera gukorera muri zambia nta kintu wishisha nta kintu wishisha nta kibazo na kimwe kirimo ntabwo bitubangamiye rero na gato
ubwo rero fabrice ube wihanganye gato mbanza nakire undi mukunzi w'ijwi rya amerika hanyuma ubwo niba hari ikibazo wari usigaranye nawe ukibaze reka tubanze twakire siriro muvunyi uranyumva
ndabumva cyane mwamutse neza jeni yego namwe mwiriwe urahagana he yego yego ndi mu rwanda mu karere ka kayonza yego ikibazo cyangwa igitekerezo
mfite ikibazo nkagira n'igitekerezo ariko mbere na mbere ndabanza gushima jean Pierre n'abo bafatanya muri icyo gikorwa ndamura mfite ibibazo mbanza kubaza ndabanza mubaze ku buzima bwe bwite niba yubatse cyangwa ari umusore mwongera nkabaza ese iki gitekerezo cyo gushinga niba n'umuryango reka mvuge umuryango ba- bakigize ba- ba- babita- babitekereje bate ese nku- nk'umunyarwanda ari kuri muri zambia ni iki ateganyiriza ku rwanda kubera ko abo bafite ubumuga tekereza atari mu rwanda cyangwa se muri afurika ni ku isi yose baba bahari barimo arateganya yu- barimo arateganya yuko bazagaba amashami mu gihugu cya zambia ariko no mu bindi bihugu nyine bakaba bageramo numva no igihugu cy'u rwanda ashobora kuba yagitekereza mu bihugu bishobora kuba bya eh, ayo mashami ashobora kuba yagabwamo mbere ikindi ni izihe mbogamizi eh, bahu- ba- babona eh, icyo ba- yari yakivuze yari yakivuze ko ari icya mikoro ariko se hari nko ku bijyanye n'aba- n'abafite ubumuga bukomatanyije hari nk'umuntu rwose biba bitoroshye u- u- u- uba ntavuga nta i- ubumuga bwose bushoboka ndetse atanabyuka n'ahari kuko abo bantu baba bariho se nk'uwo muntu aramutse aje we bamufasha bate ikindi abafite ubumuga eh, hari abantu batajya ba- baba batari biyakira akaba afite amahane akaba ntiyikunda bakora iki kugira ngo abashe kuba yakwibonamo nk'umuntu nibyo koko umuntu ufite ubumuga ni nk'umu- ni ni umuntu nk'undi ariko hari igihe rwose ubwe aba atari yiyakira ndetse hakabaho n'abantu b'abacantege umuntu akaba yaza akaba yabasha intege ba jean pierre ati ibintu murimo ni ibiki akaba yabifata ukundi kuntu ese abo bacantege bo babakira gute ese abo bantu bajya bahura nabo byari ibyo bibazo nari mfite Mhm. I- i- ikibazo cya mbere icyakora ndibaza nanjye ubwanjye nibajije impamvu ukimubajije urashaka ku- kumenya niba ari umuseribateri kugira ngo umurangire cyangwa
oya ni ukugira ngo menye umuntu w'umusore wagize uwo mutima eh, cyangwa se niba yubatse urugo rwe arwita hasi kuko urumva ni ibintu biba bitoroshye Eh.
kuko ubwo ni ubutumwa butoroshye ntabwo ari ubutumwa umuntu uwo ari we wese ashobora kuba yahita yi- yihutira kuba yakora yego Eh, birumvi- birumvikana birumvikana kari agaciyemo reka ubwo muhe umwanya gusubize ku bibazo byawe urakoze cyane
murakoze namwe Mm, jean pierre jean pierre jean pierre telefone ye ibaye icitse sinzi niba siriro uracyahari Eh, eh, de- jean pierre aragiye eh, telefoni ye iracitse reka turebe ko twamuzana agasubiza i- i- ibyo bibazo bya siriro hanyuma eh, ndibaza twari dufite ku murongo twari tugifite fabrice fabrice uracyahari yego ndahari Ye.
ndahari rwose Ye, sinzi niba wari ugifite igitekerezo wifuzaga gutanga eh, nubwo umutumirwa wacu telefoni yivuyeho ariko wagira icyo uvuga niba hari ikindi bashaka kongeraho
icyo nifuzaga ku bwanjye nifuzaga ko n'uwo n'uwo mu- n'uwo mushinga cyangwa uwo muryango we yatangije Mm,
no mu rwanda yakaba yaza akawongera mu bikorwa bikorerwa mu gihugu dore ko no mu rwanda dufite ibikorwa kandi umuntu akora ku mugaragaro kandi dufite natwe abana n'ubumuga kandi bakiri benshi kandi amaso cyangwa amashuri yabo akaba akiri makeya yego twifuzaga ko baza na hano mu rwanda bakabitangiza ndetse tuzi neza ko niba zambia bahita n'abafasha nk'uko bikwiye mu rwanda u rwanda rwacu rwo rurakora kandi rukorera mu- ku mugaragaro kandi abantu bose bazi imikorere y'igihugu cyacu tuzi neza ko bazafashwa abarwayi benshi bakeneye guhabwa ubwo bumenyi yego kandi bakiri bakiri hasi cyane yego cyane reka cyane nk'aho mu cyaro twagiye tuvuga yego reka mu- reka muhe babitangiye byaba ari byiza byaba ari byiza cyane muri muri bimwe by'uburezi byaba byiyongereye ku burezi bwari busanzwe mu gihugu urakoze Ubu uyu cyane munsi wa none kuba amasomo ahabwa abana n'ubwo kutumva baracyari ba- aracyari hasi cyane kuko yego byo birazamuka ariko Mhm.
ugasanga eh, ababasha gutanga ayo masomo bakiri bakeya cyane ndetse n'abajya mu mashuri bakiri bake bakiri bakeya nk'uko bikwiriye yereka nkushimire cyane fabrice umu- ah, umutumirwa arabonetse ariko amasegonda ya- yarangiye Ne- nagira ngo mu- mushimire rwose ah, jean pierre rukundo ntabwo tubonye akanya ko kugira ngo asubize ibibazo yarabajijwe nyuma ariko ibyinshi yari yabishubije n'ubundi kandi umushinga wabo barifuza kuwugeza hose niba aricyo na- nabivugaho kandi nkibaza ko mu rwanda ngo ijya gu gutera uburezera ujya gutera uburezera bw'ibanza ntabwo yakwibagirwa mu rwanda eh, igihugu cye ndibaza rero ko mwanyuzwe n'ikiganiro twabagejejeho ngashimira ku buhanga bw'ibyuma Peter na Nadia Taha Eugenia Mukankusi kuri mikoro mwese mwese mukomeze kugira ibihe byiza